turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diane nininahazwe abapolisi n'abasirikare ba leta ya kongo barenga ibihumbi bitatu baraye bishize hamwe n'abarwanyi ba m mirongo ibiri na gatatu abishize hamwe na m mirongo ibiri na gatatu bagwiriyemwo abari bishikanye mu minwe y'uwo murwi mu ndwi iheze
akazi tugiye gukora ni ubwitange twishyize mu maboko ya M23 nta kibazo dufite kandi nta waduhase kwinjira muri M23 uyu ni Colonel Kasirido Jacques ari mu basirikare ba Congo bishikanye kuri M23 amajwi yiwe yari kwasubirwamo na Jimmy Shukrani bakomera mwiga nino ku isi naho kuri no wa mbere imyaka itatu irarumanye umunsi ku yundi Uburusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine turagaruka kuri iyo nkuru handi hato mu yavugwa mu gisata ca sport umubirigi Aldo Talieu niwe yaraye atsinze igice kibanziriza amahiganwa ya Tour du Rwanda mu Burundi naho amahiganwa y'amaekipe yo mu mupira w'amaguru basketball yo muri ico gihugu azotangura kuwa gatanu w'ino ndwi urunani na Dinamo bihabwa amahirwe menshi yo gutsinda ido n'ido yano makuru yose ni mukanyisase musangwa ikaze reka amakuru yacu tuyahere mu butaliyano aho vatikani itangaza ko umwungere wa ekereziya katolika papa francisco amaze iminsi ari mu bitaro abandanya guhema yifashishije umwuka mwinshi wo kwa muganga ufasha umuntu guhema ogisijeni mu gifaransa ni nyuma yaho abaganga batangarije ko aremvye bikaba ngombwa ko banamutera amaraso kubera atarafise ayakwiye amaraso yayatewe kuwa gatandatu amaze kubangamirwa cane na hasima uh, bakamutoramwo n'ubundi bwandu mu mahaha vatikano yavuze ko yasinziriye neza yaruhutse kandi abaganga bariko baramukorera ibindi bizamini papa francisco w'imyaka mirongo umunani n'umunani yinjiye ibitaro vy'i roma itariki ya cumi na kane z'uku kwezi kwa kabiri afise ingwara yo guhema acinjira ivyo bitaro abamuvura babanje kuvuga ko arwaye bronchite mu nyuma baza kuvuga ko basanze uburwayi bwo guhema amaranye igihe buvanganye n'ubundi bwandu infection mu gifaransa butandukanye bwo mu mahaha vatikano ibicishije ku munyamabanga mukuru wayo cardinal pietro parolin yahakanye amakuru y'isi ibihuha yavuga ko papa francisco ashobora gutanga imihoho bivuye ku burwayi bwiwe no kuba yoba atagifise inguvu zo kubandanya amabanga yiwe abategetsi abategetsi batandukanye bo ku isi barimwo abanyamadini n'abanyepolitike nka uh, perezida wa amerika donald trump bavuze ko basabiye papa ugukira bongera bamwipfuriza imusuhuko turi vatikano duca tuza aha muri amerika aho leta zunze ubumwe za amerika na ukraine bitangaza ko amasezerano y'ubutare bw'agaciro amerika yasabye ko ukraine iyiha nk'indishi y'amamiliyaridi n'amamiliyaridi menshi y'imfashanyo imaze kuyiha kugira ngo yivune intambara y'uburusiya ari mu kuboneka perezida wa ukraine volodimir zelenski mu kiganiro yarayagiranye n'abamenyeshamakuru i kiev yababwiye ko zimwe mu ngingo ziri mu nteguro y'ayo masezerano zivuga ko ku idolari rimwe amerika yahaye ukraine ico gihugu kizoyisubiza idolari zibiri nta vyinshi bindi perezida wa ukraine yavuze ku kungene igihugu ciwe kizoriha amerika intumwa idasanzwe ya amerika steve witkoff yabwiye televiziyo nyaamerika cnn ko ukraine na amerika bishobora gusinya ayo masezerano yasabwe na perezida donald trump muri ino ndwi nigeze avuga ibizoba biri muri ayo masezerano iyo ntumwa idasanzwe ya amerika witkoff yavuze ko ibihugu vya buraya vyahaye imfashanyo ukraine vyoba vyayitanga bibanje kumvikana ko ukraine izo biriha ariko ko amerika atariko vyari vyaragenze witkof ati perezida donald trump yasanze bitumvikana ingene amerika yuri imfashanyo zingana ukuraho ukraine ivyo bihugu bitumvikanye ingene izoriha perezida wa ukraine yariyabanje kwanka ivyasabwe na amerika avuga ko adashobora kwemera gusinya amasezerano ashira mu kaga abanyagihugu ba ukraine barimwo abazovuka mu myaka irenga amajana abiri iri imbere ico gihe yavuga yuko amafaranga amerika yahaye ukraine ico gihugu kitigeze kiyafata nk'ideni ahubwo cayafashe nk'imfashanyo ubutare bw'agaciro bwa ukraine perezida donald trump ashaka ko amerika igira ko uruhara ahanini bukoreshwa mu guhingura ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu buhinga bwa none uno musi kwa mbere intambara urusiya bwatanguje muri ukraine ikaba irumanije imyaka itatu itanguye ijwi rya amerika aya makuru yose muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya afurika yacu n'umunsi ashimikira ku vya kongo abapolisi n'abasirikare ba leta y'ico gihugu barenga ibihumbi bitatu baraye bishize hamwe n'abarwanyi ba m23 abenshi muri aba baturutse mu gisagara ca bukavu aho bishikirije uwo murwi mu ndwi iheze m23 yaciye ibarungika mu kigo ca gisirikare kirahitwa rumangabo ni mu ntara ya kivu ya ruguru ibindi kuri no nkuru n'umumenyesha makuru wacu jimmy shukurani bakomera umubare munini w'abo bapolisi ni abafashwe mu ntangiriro z'icyumweru gishize ubwo umutwe wa emu makumyabiri na gatatu wafataga umujyi wa bukavu mu ntara ya kivu y'epfo aba bageze mu mujyi wa goma ejo ku cyumweru mu gitondo dore ko ubwato bwari bubatwaye bwageze ku cyambu gikuru cya goma ahagana saa kumi n'ebyiri n'igice z'igitondo bageze kuri iki cyambu bose bambaye imyenda y'igipolisi gusa nta ntwaro bari bafite ahubwo buri wese yari ahetse igikapu ubona ko kirimo imyenda aba biganjemo abagabo ubona ko bari mu kigero kiri hagati y'imyaka makumyabiri n'umunani na mirongo itandatu iruhande rwabo harimo abasirikare ba faridese bagera ku ijana nabo bari muri uyu mubare bose hamwe bakaba bakaba kabihumbi bitatu ushyizemo n'abandi bari basanzwe bari mu mujyi wa goma bategereje kujya mu myitozo mu kigo cya gisirikare cya rumangabo kibarizwa muri teritwari ya rucuru mu birometero mirongo itanu n'umujyi wa goma mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo major abubakar bin kisesa n'umwe muri aba bapolisi bavuganye n'ijwi ry'amerika ku cyambu cya goma twavuganye arimo kurira imodokari tumubaza uburyo yisanze hano mu mujyi njyewe niyemeje kujya ku myitozo kuko batubwira ko abapolisi tugomba kuba hafi y'abaturage ubwo rero tugomba kwiga byimazeyo uburyo bwo kubana n'abaturage muri emu makumyabiri na gatatu twizera impinduka cyane ko igipolisi cyacu cyane ko igipolisi cyacu ubona batacyitayeho habe na gato icyo dukeneye anari cyo batubwiye ni uko hazabaho impinduka bitandukanye n'uburyo twari dusanzwe dukoramo ku rundi ruhande umwe mu basirikare ba FARDC uzwi nka Colonel Kasilido Jacques yabwiye itangazamakuru ko we na bagenzi be bishyize mu maboko ya M23 nta gahato cyane ko babonaga M23 imaze gufata umujyi wa Bukavu akazi tugiye gukora ni ubwitange twishyize mu maboko ya M23 nta kibazo dufite kandi nta waduhaze kwinjira muri M23 iyo uvuga bahunze sinzi icyo baba bikeka njyewe n'abasirikare banjye ntacyo twikeka niyo mpamvu tubona ahangaha kandi tuzabikora neza ibyo guhembwa n'ibindi ntabwo tubyitayeho ntacyo nikeka rwose niyo mpamvu ndi ahangaha nyuma yo ku cyambu gikuru cya goma aba bose berekejwe kuri stade de l'unite iherereye muri komini ya karisimbi hafi na rompoint stigo aho bahasanze abandi basirikare n'abapolisi benshi bafatiwe mu mujyi wa goma ubwo nawo wigarurirwaga na m makumyabiri na gatatu bwana oscar balinda umuvugizi wa m makumyabiri na gatatu avuga ko kugeza ubu umubare w'abapolisi n'abasirikare biyunga na afcm 23 ukomeza kugenda wiyongera cyane ko abangaba ari icyiciro cya kabiri cy'abajyanwa mu myitozo irumangabo muzi neza ko mbere y'uko tuza muri uyu mujyi wa goma iminsi ibiri mbere yaho twari twatanze umuhamagaro tuvuga ngo umuntu wese ufite intwaro yari mu gisirikare cya leta yari mu gipolisi yari wazarendo bose bashyira intwaro hasi yuko tudashaka imirwano hagati y'abasivili n'umujyi wa goma hatagira umuturage wacu uhutazwa rero ubu bariya barakerewe aba mbere baragiye bagiye rumangabo bagiye kuri santire kuri tereningi wiki aba rero nabo icyiciro cya kabiri nabo bagiyeyo kugira ngo bajye kubona ayo mahugurwa nubwo atemeje igihe aba bazamara mu myitozo uyu yongeraho ko aba bose bazakomeza akazi kabo nk'ibisanzwe cyane ko bose bakoraga akazi ko kurinda abantu n'ibintu ibyiza biri imbere niho tu- duhuye nabo ibibazo byabo nkuko nakubwiye aho bagiye ibibazo byabo barabyiga umuntu ku giti cye ariko kongo ni igihugu gikize leta ntabwo ishobora gukena bariya bantu tuzabafata neza azabikemura aho bagiye bariga buri muntu n'ubushobozi bwe n'icyifuzo cye nibarangiza babashyire mu cyicaro mu cyiciro kimukwiriye kuva aho umutwe wa emu makumyabiri na gatatu wigaruriye imijyi ya Goma na Bukavu muri Kivu zombi icyizere cyo kubaho kw'ibiganiro hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 na guverinoma ya Kinshasa kigenda kigabanyuka ku ruhande rw'abaturage baturiye uburasirazuba bw'igihugu gusa ubwo yari mu nama n'abaminisitiri kuwa gatanu ushize i Kinshasa perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yongeye kumvikanisha ko leta ayoboye idashobora kugirana ibiganiro n'abagize umutwe wa M makumyabiri na gatatu ahubwo ko we ashaka kuganira na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame cyane ko amushinja kuba ari gutera inkunga umutwe wa M makumyabiri na gatatu ibintu leta y'u Rwanda yakomeje gutera utwatsi ahubwo nayo igashinja Kongo kubifatanya n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ibintu Kongo nayo ihakana ibi bikomeje kuba mu gihe Amerika n'imiryango mpuzamahanga idahwema gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ndetse n'abagize M makumyabiri na gatatu ibashinja kugira uruhare rukomeye mu bibazo by'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jimmy Shukrani Bakomera Ijwi ry'Amerika Igoma Jimmy Shukrani bakomera urakoze mu gihe rero bamwe mu basirikare ba leta ya Congo FRDC n'abapolisi b'ico gihugu bishikanye mu minwe ya M23 bareba twawe mu kigo bazoherererwamo inyigisho n'uwo murwi igisirikare ca Congo FRDC gihamagarira abagitorotse bose gusubira mu bigo vyabo bidatevye ibindi kuri no nkuru turabibaza mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma ingabo za leta y'icyo gihugu zirahamagarira abatorotse igisirikare kugaruka mu bigo byabo hirya no hino mu gihe mu mujyi wa rubero hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubusahuzi bikorwa na zimwe muri izo ngabo zihunga intambara ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bw'igihugu umutwe w'inyeshyamba za M23 ushyigikiwe n'u Rwanda wigaruriye imijyi ibiri ikomeye mu ntara ebyiri zo mu burasirazuba bw'igihugu kandi hari icyoba ko imirwano ishobora gukomeza no gukwira mu bindi bice bihegereye umuvugizi w'igisirikare cya Congo Sylvain Ekenge yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza ko mu masaha mirongo irindwi n'abiri ashize intambara yakajije umurego hanze y'umujyi wa Lubero mu bice bigana mu majyepfo yawo itangazo umuvugizi w'ingabo za leta ya Congo yasohoye rirasaba abasirikare bahunga intambara gusubira ku mirimo yabo bitarenze amasaha cumi n'abiri no guhagarika ibikorwa by'ubusahuzi n'ibindi biciye ukubiri n'amategeko Geoffrey urakoze tukivuga ku vya Kongo ubwongereza bwateye ivyatsi intambwe umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo ubandanya gutera mu buseruko bw'ico gihugu bwongera busaba ko ubusugire n'ubwigenge bwa Kongo vyubahirizwa bitagenze uko impande zitandukanye zerwa n'ikibazo ca Kongo zigafatirwa ibihano biciye kuri video yacishije ku rugarwe rwa X umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'ubwongereza n'ayandi makungu David Lemy yagize ati ibiriko bibera mu buseruko bwa Kongo si ivyo kwihanganira hategerezwa kuboneka agahengwe k'intambara dusabye ko impande zose zorohereza abashaka guha imfashanyo abazikeneye muri Kongo ubwongereza buzoshigikira uwo wese afise ishaka ryo guheza ino ntambara bufatira ibihano ababandanya kuba imbarutso yayo muri ubwo butumwa bwiwe uwo mutegetsi w'ubwongereza yasabye kandi ko ibihugu vya Afurika vyokora ibishoboka vyose amahoro akaboneka muri Kongo yongera avuga ko yavuganye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'uwa Kongo Felix Tshisekedi ntiyavuze ivyo bavuganye canke ngo atomore uburyo babivuganiye ko akamo ko umutegetsi w'ubwongereza kaje nyuma yaho kuwa kabiri w'indwi heze ubwongereza wicishije ku serukiro u Rwanda muri ico gihugu bwarusavye kuvana abasirikare barwo bose bari ku butaka bwa Kongo. Hagati aho ku nshuro ya mbere kuwa gatanu w'indwi iheze akanama ka ONU kajeje umutekano kariyamirije katarya umunwa ibikorwa vy'u Rwanda muri Kongo kavuga ko birimwo ugushigikira umurwi wa M mirongo ibiri na gatatu ingingo zemejwe ijana ku ijana n'ibihugu bigize ako kanama zisaba u Rwanda guhagarika gushigikira M mirongo ibiri na gatatu no kuvana abasirikare barwo bidatevye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zisaba kandi M23 kuva mu bice vyose yigaruriye cane cane Goma ni Bukavu. Inkuru tubaza umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima.
Abahagarariye ibihugu cumi na bitanu byose bigize aka kanama nta na kimwe kivuyemo batoye bemeza umwanzuro wamagana wivuye inyuma ibitero bikomeje by'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu no gukomeza kwagura ibice zigenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka kanama kongeye gushimangira ubusabe bwako ko impande zose zitanga agahenge zigahagarika imirwano bwangu nta mananiza nk'uko byasabwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu majyepfo n'ibyo mu burasirazuba bwa Afurika. Uyu mwanzuro wari watanzwe n'Ubufaransa, ambasaderi wabwo muri Loni Nicolas de Riviere akaba yashimiye abagize aka kanama ku muhate wabo mu biganiro byabaye mu cyumweru gishize. Ambasaderi Nicolas de Riviere yagize ati ibi biratanga ubutumwa butomoye nta gisubizo cya gisirikare ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo ibitero bigabwa na ma makumyabiri na gatatu ifashijwe n'u Rwanda bigomba guhagarara akanama karoni gashinzwe amahoro n'umutekano kavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ibintu byarushijeho kujya habi mu burasirazuba bwa kongo ubwo abarwanyi ba ma makumyabiri na gatatu bakomezaga kwagura aho bagenzura mu ntara za kivu y'epfo n'iya ruguru aho iki kibazo kirimo gutandukira no mu ntara ya ituri aka kanama kati bafashe goma umurwa mukuru w'akarere ndetse n'umujyi wa bukavu wugwa mu ntege abantu babarirwa mu bihumbi barishwe ndetse abandi benshi cyane bavanywe mu byabo barimo n'abahungiye mu bihugu bituranye nk'uburundi umwanzuro w'aka kanama ka loni wanamaganye wivuye inyuma ibitero byose bigabwa ku basivili no ku bikorwa remezo birimo n'ibya loni iby'abaganga n'abakora ibikorwa by'ubutabazi wamaganye kandi icwa ry'abakekwaho ibyaha bataraburana isambanywa ku gahato n'ihohotera rishingiye ku gitsina icuruzwa ry'abantu no kwinjiza no gukoresha abana mu ntambara akanama ka loni mu mwanzuro wako kasabye impande zose kugira bwangu zikareka abaturage bakagerwaho n'imfashanyo y'ubutabazi nta nkomyi no gusubizaho serivisi z'ibanze nk'iz'ubuvuzi amazi amashanyarazi n'itumanaho kongeye kandi gushimangira ko gashyigikiye ubutumwa bwa loni muri congo monusco kanashimangira ko ibitero bigabwa ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bigize ibyaha by'intambara uyu mwanzuro usohotse ukurikira icyemezo cya minisiteri y'imari ya amerika gishyiraho ibihano kuri generali wavuye ku rugerero james kabarebe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda ku bw'uruhare runini iyi minisiteri yavuze ko agira mu bufasha u rwanda ruha ma makumyabiri na gatatu usohotse kandi mu gihe ma makumyabiri na gatatu ari igenzura ibice byose byegereye imipaka u rwanda ruhana na repubulika ya demokarasi ya kongo haba mu ntara ya kivu ya ruguru ndetse n'iy'epfo uyu mutwe kandi urasatira umujyi wa uvira wegera umupaka kongo ihana n'uburundi ibikomeje gutera impungenge ko iyi ntambara yatandukira akarere kose u rwanda ruhakana gufasha izi nyeshyamba zivuga ko ziharanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda zivuga ko batotezwa bakicwa na leta ya kinshasa ni mu gihe raporo z'imiryango mpuzamahanga irimo na loni zirushinja kuwuha ibikoresho no kohereza abasirikare kurwana ku ruhande rwawo kuri leta ya kinshasa intambara ma makumyabiri na gatatu ifashwamo n'u rwanda zigamije ubusahuzi no kwigarurira imitungo kamere ya kongo ibyo ariko ma makumyabiri na gatatu n'u rwanda barabihakana Temistokle Mutijima urakoze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo iburira abanyamerika bari mu Burundi no mu Rwanda ibasaba kwirinda gukorera ingendo mu burere buhana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma aratubwira ibiri mu itangazo rya Amerika.
Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye ku rubuga rwayo yabujije abaturage bayo kujya ahahoze isoko rikuru kuri shose Prince Louis Rwagasore Bujumbura mu rwego rwo kwirinda ibyaha by'urugomo bishobora kuhaba ahandi abanyamerika bari mu Burundi babujijwe kujya ni mu Cibitoke Bubanza no kuri parike ya Kibira Amerika iravuga ko imvururu zishingiye kuri politike zigishoboka mu Burundi ikemeza ko hakiri bariyeri za polisi n'iz'abasirikare zishobora kubadindiza mu ngendo abapolisi bashobora gusaka mu ngo bashakisha intwaro kandi imipaka ishobora gufunga nta nteguza iryo tangazo riraburira ko ibyaha by'urugomo nko gukubita kwiba gutera mu ngo guturitsa za gerenade n'ubujura bukoreshejwe intwaro bishoboka ababikora bashobora kwibasira abanyamahanga cyangwa abaturage bakekwa kuba bibitseho amafaranga nk'uko byemezwa n'iryo tangazo amerika irasaba abaturage bayo kwirinda gukora ingendo hagati ya saa kumi n'ebyiri z'umugoroba na saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kandi ikabagira inama ko birinda kwerekeza muri utwo duce tubujijwe kubera itabasha kubacungira umutekano cyane cyane mu ntara ya bubanza cy'ibitoke kibira n'amajyepfo y'intara ya muramvya ambasade ya amerika mu rwanda nayo yasohoye itangazo rigaragara ku rubuga rwayo rwa interineti ribuza abanyamerika gukorera ingendo mu turere duhana imbibe n'uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo batabiherewe uruhusa rudasanzwe parike y'ibirunga gishwati ishyamba kimeza rya mukura irya nyungwe ndetse n'ikiyaga cya kivu biri muri utwo duce uretse kwirinda kujya muri utwo turere iryo tangazo risaba abanyamerika ko baguma baryamiye amajanja bakirinda kujya ahateraniye abantu benshi ribasaba ko basuzuma ingamba zabo bwite z'umutekano kandi bagashyira hafi impapuro zabo z'inzira
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya n'uw'amakuru y'imikino na siporo duhera mu rwanda umubirigi aldo tailieu niwe yaraye atsinze igice kibanziriza amahiganwa ya tour du rwanda jean claude munyandinda yadukurikiraniye ino nkuru abakinnyi mirongo itandatu n'icyenda nibo batangiye urugamba rwo guhatanira ikamba ry'iri siganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu ry'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ejo ku cyumweru abasiganwa batangiriye ku gace k'umusogongero aho buri wese anyonga yizizira bakarushanwa gukoresha igihe gitoya gishoboka aribyo bita individual time trial cyangwa course contre la montre individuelle isaa tanu n'iminota mirongo itatu nibwo umukinnyi wa mbere yari akandagije ikirenge cye ku kirenge cy'igare mu muhango ufungura wayobowe na perezida w'u rwanda paul kagame urugendo rwari ruteganyijwe ni urwo kuzenguruka ibice bitandukanye bituranye na stade amahoro i Remera ari byo beka arena berekeza ku kigo kigenzura ibinyabiziga i Remera bakajya ahahoze ari ishuri rikuru nderabarezi bagafata ahazwi nko kwa Rwahama bagakatira ku Kisimenti hafi ya banki ya Kigali mbere y'uko bagaruka kuri stade amahoro i Remera ku murongo usoza uwahize abandi muri aka gace k'umusogongero ni umubirigi Aldo Terrier ukinira ikipe ya Lotto Development Team intera y'ibirometero bitatu na metero magana ane yayinyanyagiye akoresheje iminota itatu amasegonda mirongo ine n'umunani n'ibyijana mirongo icyenda na kimwe ku mwanya wa kabiri haje umufaransa fabien dube wo mu ikipe ya total energy uwa gatatu aba milan menten ukinira loto development team yo mu bubirigi umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni venker masengesho wabaye mirongo itatu na rimwe hagati ye n'uwa mbere hakaba hari umwitangirizwa w'amasegonda makumyabiri n'atatu n'ibyijana mirongo inani n'umunani kuri uyu wa mbere turu du rwanda iratangira intera zayo zirambuye zerekeza hirya no hino mu ntara isaa tanu zuzuye abasiganwa barahaguruka mu rukomo mu karere ka gicumbi berekeza i kayonza ni urugendo rw'ibirometero ijana na mirongo itanu na birindwi na metero magana inani ari nayo ntera ndende kurusha izindi zose muri turu du rwanda y'umwaka umukinnyi wa mbere ategerejwe ku murongo usoza mu mujyi wa kayonza isaa munani n'iminota mirongo ine umwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu timu rwanda didier munyaneza asanga hakenewe gukoresha ubwenge bwinshi kugira ngo abakinnyi b'abanyarwanda bashobore kwitwara neza muri iyi ntera y'urukomo kayonza etape yaje ni etape kuko bishoboka inyongetse urumva hari igihe uba usanga n'abakinnyi bataramenyerana bagifitanye ubwoba utaramenya ngo niyo kipe ikomeye niyo kipe ishobora gufata kontorore ni etape ibinasaba kwitondera kuba maso ariko ku ruhande rwanjye ngomba gufungura amaso kuko ni etape ishobora no kumbera nziza uko mbitekereza munyaneza aboneraho gusaba abafana b'abanyarwanda kurushaho gushyigikira amakipe yabo ekipe nasiyonari icyo nasaba abanyarwanda ni ugukomeza kuyishyigikira kuko ni iyabo ni ekipe nziza dushyize hamwe twese turaharanira kugira ngo turebe ko twagira ibyishimo duhereza abanyarwanda intego ya mbere ni ukura ko twatwara etape ariko tutibagiwe no gutwara turi kuko birashoboka amakipe cumi n'atanu niyo arimo guhatana ubundi hari hategerejwe amakipe cumi n'arindwi ariko abiri muri yo yanze kwitabira iri siganwa ku munota wa nyuma ayo makipe abiri atarashoboye kuza muri iyi turu du rwanda mu buryo butunguranye ni ikipe y'igihugu ya ngola n'ikipe ya sudani kwiki sitepu yo mu bubirigi jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali jean claude munyandinda urakoze mu burundi naho mu mpera zino ndwi dutanguye niho ihiganwa rya basiketibolo rizotangura imigwi cumi n'ibiri nizo kwitabira iryo higanwa abakurikiranirana hafi basketball mu Burundi babona ko n'uno mwaka imirwi y'urunani na Dinamo ariyo ifise amahirwe yo gutwara igikombe inkuru tubazumenyesha amakuru wacu mu Rwanda Desire Hatungimana kwa gatandatu w'ino ndwi dutanguye abakunzi ba basketball bazongera guhurira ku bibuga birabira urukino bakunda cyane mu gisagara cya Bujumbura imigwi cumi n'ibiri zitabira iryo higanwa iri mu myiteguro ya nyuma mu mugwi wa dinamo usanzwe uhatanira ibikombe buri mwaka biteguye guhangana gushika batwaye igikombe joris ndumutima amenyereza dinamo yabwijwe rya amerika ko icyababujije gutwara igikombe umwaka uheze biteguye kugikosora turiko turagerageza twitegura dukora ibishobotse dufatiye ku bitakunze mu mwaka uheze turabe aho twokosora kugira dushobore gushika ku kintu twiyemeje imbere y'uko sezon itangura ntibizokoroha mugabo niho basiketi iryoheye mu mugwi w'urunani bakuye bujeje homisi umukinnyi umwe mu beza uburundi bufise muri kino gihe mu mugwi wa dinamo aje yiyongera ku banyamahanga baguze basanzwe bamenyereye ihiganwa ry'uburundi abahinga muri urwo rukino bakabona ko uwo mugwi ushobora kwiyongera igikombe cy'uno mwaka hakizimana elvis amenyereza uwo mugwi ati mu runani buri mwaka intumbero n'igikombe hariho aho twari dukeneye kuramforsa cyane ni kuri posite twa rero iyo posite twa eh, twashoboye kuronka romisi na dikong yagarutse mu byari bikenewe cyane ivyo byari birimo yuko tumugarukana dikong kuri posite amenere brian yaragiye ja turaronka uwundi mukinyi yavuye muri senegal yitwa pap malik tiam nawe nyene profile yiwe twabonye ikenewe umukinyi muremure ashobora kuorganiza jeu rero dufatiye kuri ivyo numva yuko abo bakinyi twaronse ni abakinyi baje batwongerereza inguvu hama baje ba- buzuza aho twari dukeneye umwe mu bahinga b'urwo rukino yabwijwe rya amerika ko biteze ihiganwa rikomeye regis bayihaye amenyesha ko kubona imigwi iva ku icumi ikaba cumi n'ibiri bizotuma haba guhangana bikomeye ariko akabona ko dinamo n'urunani arizo zihabwa amahirwe yo gutwara igikombe abakunzi ba basketball y'u Burundi bo kwitega ihiganwa izuba rikomeye ku mpande zose na cyane cyane ko imigwi mikuru mikuru uravye ku rutonde rwo mu mwaka uheze ukuntu yarushanijwe yose iyo migwi imigwi yariyubatse cyane cyane yibuka ku bakinyi b'abarundi bakomeye yongera ishiramwo n'abanyamahanga nk'uko vyari bisanzwe bimenyereye mugabo ku rugero atari nk'ubwo twari tumenyereye aho naho ndavuga ni urunani na dinamo zagerageje kwikomeza n'abakinyi beza b'abarundi bahari rero turabona ko hazoguma iryo hangana entre urunani na dinamo nk'uko vyamye muri uno mwaka abakinnyi b'abanyamahanga ntibazorenga batanu muri cumi na babiri bakoreshwa mu rukino ni mu gihe mu higanwa ry'i Burundi atamubare ntarengwa wahora umugwi wose kandi utegetswe kuba mu bakinnyi cumi na babiri ufisemwo nibura umwe afise imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'umwe imigwi izogera mu nkino za kamarampaka izoba yemerewe kongeramwo abandi bakinnyi b'abanyamahanga babiri ku bwa Elvis Hakizimana kugabanya igitigiri c'abanyamahanga bishobora gufasha abana b'abarundi igihe batokwijajara ngo babone ko bagiye kuza barakina batabanje kubikorera bashobora kugabanya iyo nombre y'abanyamahanga ugasanga abarundi nabo nyine bacara bagabanya akariro kubera eh, babona umengo ibibanza byabo biri haki nico kintu na- nama mbona ngaha kenshi gihari hari ukwam- hari udashaka kwirenga ku- ku- ku- sinzi ko novuga ko kwisopasa kugira ngo ugire uje ku yindi nivo uduze nivo yawe uko amenga ibyo ufise birakwiye benshi bagomba muri rya zone de confort irya rero irica umuntu irya irica umuntu iragusubiza hasi nta na- ntigushikana kure ntiguteza imbere mugabo ubonye haje uwundi muntu mugwanira poste ubuzi gutegerezwa gukora kugira ngo uje kuri nivo yiwe canke umusumbe iryo higanwa ry'uno mwaka rizugura igenekezo rya mbere ry'ukwezi kwa gatatu n'urukino ruzohuza urunani na aigle noir ruzobera kuri entente sportive mu gisagara ca bujumbura desire atungimana kigali ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no ngaha rero duce tugarukiriza amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo kuri mikoro no mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na diane nini nahazwe ku izina rya bagenzi banje mu nkundire ndabipfurize igitondo ciza n'indwi nziza hanje turongera mu bindi biganiro biri imbere
umva uko ngusabira nsenga nsaba imana kukuzuza amahoro yeah. ahora atemba nk'uruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi ntiza ntizagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari we ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo uhenze uwakekaga uramenye ntuzimike izindi mana wibagirwa uhoraho uko niko ngusabira uko niko ngusabira uko niko ngusabira uko niko ngusabira hari igihe intege nke zizagusanga ukaba wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbaraga ntuzibagirwe umusaraba mana ntuzareke ku ijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa urukundo umukunda